wrong, we start to blame the government. We know everything that goes wrong because we are part of the government. Let's save Nigeria so Nigeria won't die. Inefficiency and indiscipline is ruining the country now. Corruption here, there, and everywhere. Inflation is soaring high. Let's save Nigeria so Nigeria won't die. during the oil boom, not knowing that was our doom. Some people now have everything, while many, many have nothing. Let's save Nigeria. right my people i salute una this morning to na program state of the nation on inform me radio international The ogbonge radio wey e be say we not dey we not dey talk wayo <laughs> we not dey paint things to suit anybody we dey talk am the way e be but again even as we dey talk as we dey do our check check as we dey come up with um, stories and issues wey dey happen for our country we go also tell una say make una no believe us make una go do una own check check mm -hmm. so that e go balance and again if una know say wetin we dey talk no make sense say we we bend our leg concern am send us message send message for our uh, facebook page um, WhatsApp uh, line. Our WhatsApp line, and also for Telegram, we get Telegram page. You go send us message, and then we will go readdress them or address the matter the way it's supposed be. Because all of us they learn from each other. wetin dey happen for your side fit know dey happen for my side but if we know and then we go we go come use the information wey we get to take prepare ourselves my name na olayemi and my brother dey inside studio here with with me this this um, morning. Yeah. Bros. My people at the salute everybody this morning. We thank Baba God as all of us office today. In fact, they jolly my mind as my boss don't come back. <laughs> so you miss me. Ah, I lonely finish. Ah, it can't be like they take part of the spirit worker. <laughs> yeah. but, but today I don't ginger back, sha. Anyway, my name is Adio Maka. I are salute everybody this morning. Okay, then if na so I go dey I go dey comot well well leave only for this ah, place. So that, see the black. It go feel like say person get malaria now. <laughs> oh well, I, I do waka this uh, weekend. Mm, na know say our work dey carry us waka. Na so family dey also carry us waka anywhere wey the waka go carry us reach. Mm oga dey on my me No say i fresh come back mm, sha with all the fresh fresh food wey wey i chop for for where i go so the fresh mango the fresh pear the fresh uh, oh, oh, oh can i even tell you about the snail okay <laughs> all right no wonder <laughs> well I, I, I, I, anyway she go she saw conquered and brought bags for me uh-huh. but the last thing wey mention no dey inside the bag yet <laughs> so but you make sure i know. that one is a no no okay i no even tell you i no even tell you of the goat meat abi the bush meat wey i uh, chop <laughs> hey bros I, know. life sweet for that side no, no. for for villa. yes i dey life sweet the truth be say you dey see the real natural the value for natural life. Mm so much na the truth o the value for natural life mm. uh, more often i they look and say sometimes yes after all this issue of running up and down once a while good make they visit back yeah, uh, the place where you for come so that you go get the a refreshed mind too It go help you see the kind of people wen dey hmm. when you suppose have compassion for hmm two i mean another thing be say e go help you to now see the value for nature and why e no good make person dey spoil am a lot of lessons dey when person dey learn from dem a lot of lessons so much and then you go see some things wey your people no know their value oh ogadomo <laughs> that one na ah, <laughs> um, farm um this farming things that was suppose yeah, am o oh. yeah, yeah. but e be like say if i if i talk am e still na still part of state of the nation of the nation yes yeah we we we fit really discuss am you know i go inside farm They carry me waka farms and one thing wey i notice i bin dey tell my brother here this morning one thing wey i notice in as much as we dey educate or dey encourage people say make people go into farming a lot of the trees wey dey there wey we know say go still aid the so called global eh, warming wey we dey talk about say the trees dey help mm-hmm. because dem dey fell trees all the trees don dey go and these days even the government now dey even encourage using the forestry and uh, the ah, ministry of agriculture and all that dem no get interest dem no dey even encourage the the planting of new trees to replace the old ones yes i go one farmland i go several but e get one wey i go wey i notice inside our forest inside our farmlands e get some things wey dey there over the years wey go be of value whole lot to us to the community and then generally to um, to the population of the of the country if for every community you get all those trees present you know but people dey con they dey convert those lands they get their reason why maybe they won't go into oil uh, plantation yeah. farming mm-hmm. but before they begin plant the oil palm so oh, you e get trees where they there who be the experts where they advise them because when me waka some farmlands like that e get trees you know say me e be like say trees dey call my name if i dey waka na so i go dey look am say hey this one fit get medicinal value now i go i go take picture as i take picture na so i dey send to somebody say make you make you find out you see the one wey you send when i tell you say that when e get small small seed for the eh, side eh, for the side i say the leaf. e dey good for soup but do you know say that thing eh, for those when dey anemic a lot of blood issues and whatever for just because of say dem dey use and dey cook nobody that's a leave just a leave we no need anything that has to do with the person They continue They go into constant blood transfusion, transfusion and, and all, of that you when know, you snap am i saw it on uh, facebook eh. and i quickly had to comment say this thing na very powerful leaf. <laughs> so i no know but my mind just dey draw i say this fit get uh, medicinal value now. and our people dey kill am o. Oh. Yes. Before you know, they don't set fire for under. They don't oh. use cutlass, bring under. so many, so many <laughs> like that. Then he get one way I still see again. Immediately I say, I said this leafy blast I don't see him before. I can't snap him. I can't sense. May they help me check the the botanical name and uh, whether I get any health, health benefits. benefits. Bros, as a snap him, as a uh, do the check check, send them back to me i my mind dey blow so our our farmlands not be only food e get to give us e also get medicine to give us yes meanwhile we dey use our hand They take dey destroy the medicine because we wan make more money yeah think we are thinking we want to make more money make more money wetin be the essence of making the money when your health no good <laughs> meanwhile the thing wey go make your health good dey inside the forest wey you dey eh, clear comot so oga adeomo the thing really shock me i con see dis eh, thing we dey call am hey eh, eh, i don forget na berry blackberry na uh, yeah, yeah, yeah. When, wey we take dey do syrup wey we dey call uh, oriri we dey call am oriri. yeah uh, um, the black hoplum. Uh, plum. Mm. Yeah. that tree no be e no dey common. e no dey common. and yet. and you find out say na that very location the thing just dey. just na but the people no too quick understand say na heavy valued product be that thing. ogade omo somebody call me one time send me eh, say whether i know am i come do check check i come send the information back to am that fruit is medicinal very very o very rich but i almost cry <laughs> they don already cut am put chemical they wan kill am then wetin we dey call locust beans also the trees dey for our bush there oga omo that tree too they wan kill am i just dey tell you my experience yeah i come waka go one place one eh, farm land like that as i reach there na uh, eh, somebody come dey tell me say ah dem soon clear am dem go remove all dis trees now i tell am say ta no touching no touch any tree for here no no cut any tree so make dem just maintain am dem fit trim trim am eh, to keep it in in shape anything wey you wan do you fit do am for this side where trees no dey so but all these na cash crop trees i dey talk about cash crops dey be now cash crop trees wey dey for this land so don touch it we go find out wetin go fit plant under am wey go do well na the advice wey i give dem be that oga adeomu even for my very korokoro eye one of the cash crop trees wey we dey call eh, um, wey dey produce ogbolo now okay yeah the um, uh, uh, bush mango uh, bush mango Yeah. eh They don already pluck down wey they wan take bros i bring ogbolo come back ogbolo <laughs> that was harvested from that just from that farm Yeah. so what? why i dey talk like this sometimes even if you dey go into farming e get some things wey already wey don dey there irrespective of wetin you dey think of think outside the box and think of okay wetin be the value wey this uh, these trees go fit add to the project wey i wan do for that farm. Hmm. na so e suppose be. Mm. na na na my waka be that in fact i still i still dey excited with the bike ride yeah, the waka yeah. going up <laughs> and down the roads and all that oh boy <laughs> it, it, and then, so oh, <laughs> it was it was worth it yeah. and i i pray say make i still fit uh, run comot leave una uh, eh, make but, i still, uh, still go that go that uh, side na me go come go come now yeah in fact we really so, thank god for mm, the nature god give us a lot of blessings but we no quick dey open i just pray uh, like you dey always pray for one thing say those wey god don mark make e help open their eyes mm, to mm. see or get closer to wetin e want make dem na so just be yes so my prayer na extension of it say make god dey help us to quickly dey recognize the value of a particular thing we dey close to make we no go run pass am mm. Hmm. then later you come dey look use money dey look for that same thing when you run pass so hmm. na there just be the matter when when i just um, dey see so we thank god for everything and uh, welcome back uh, <laughs> as you take uh, eh, a back on this the journey. story never finish. Uh, <laughs> a lot of things. you know, I still I I can still come across youths where they go where they do um, this farming dem dey clear farmlands for for people they say they even get their own farmlands i was looking at them like these young men one of them dey for one of the polytechnics you know because of the strike Yeah. Now him go home go dey do small small job to take uh, gather money money. yes He say him get farmland say him plant uh, cassava him plant corn now you know say this na the season Yeah. you get i just dey look them like these young boys i was quite impressed young boys and yet things that happen to our youth for for this country just stylishly stylishly that they waste waste dem waste our youth <coughs> so you can imagine say if the more of them get this kind interest and go into am um, wetin you think say go happen for our society eh, eh, you see eh, economically okay make we just first come to look at um, any nation without youth it's already having wetin e don already dey get what dey call a terminating date hmm. because at the aged people gradually they go a reduction of this age people will mean that it will get to a point you need to look for people even for any just community just maybe even take a community as an example mm. where youth not they say now just old old people there are plenty past the youth e get where they reach the strength of that village don't vanish because it gets the limit to which old person fits do things but the the, the youth in a particular community now they be like the workforce the soldier of the community mm. and everything the, the machine the strength the strength the strength of the community. Of the community. so first if we now look at it from that co that communal environment mm. na go help us know the value of the youth in a country in a state in a country and by extension in a in a continent and then let us come back to the way the present state of nigeria is with the death rate of the youth of the youth now Eh, you go discover say people dey think am say e no really mean as young men dey die hey who who dey think like that yes ma if we no look am from that angle if we no look am say e no if people no dey see am as say e no too mean you no go just deploy soldiers say go and kill hmm. or shoot aside and the shooter site was not even in the forest na for village na for homes homes you discover say the president use the language shooter site but to a great extent na for just a particular zone hmm. i'm sorry to say uh, with every apology to all authorities apart from the north the southeast where dat thing for dey take place now no other place shooter site dey take place okay otherwise you shoot aside they they take place they take place the banditry and all that yes insecurity they for you know the other day we were discussing on saturday concerning the statement of the akwa ibom governor mm. if shoot aside was actually being implemented after arresting these people for with ak-47 they were supposed to have been shot, shot at sight. sight if we were to go by the presidential order order so na but you come discover say na just in the east that order dey take place if shorter sight dey take place or the the army the police the dss and all of dem dey take that order wetin happen for benue a few days ago for no still take place check you know say they attack benue again after autumn make the statement of say they want to secure diasef hmm. They go attack the community again if the issue of shorter sight dey take place the boko haram members when they arrest now they were supposed to have been shot at sight at sight there is nothing like arresting and bringing them back to the to to to somewhere where you will later do a swap because despite nigeria no gree talk they dey exchange them with the people wey dey kidnap and alongside ransom to escort them to their place so wetin make me dey talk am say apart from just one particular zone and now i dey discover say shoot anybody with AK-47 aside. Now, one, the president gave an internal order but made a public declaration of a statement. Mm. Uh, uh I, I, otherwise, make it proven by making sure say the people went in Niger Niger state the bandits when they don dey claim say that they I mean the people when they talk say that they that they, they wan attack uh, mm. the Lagos and the ones when they around every other place they should shoot them aside before they even execute the one in the east you dey discover say no be say i dey talk say we need disintegration or whatever all these are detections whatever eh, you dey send people dey go west make dem go arrest sunday igboro no be him be the matter when i dey i no talk say because in the first case if this leadership no fail all these agitations for no dey necessary now all the youth now are now facing bullet on daily basis we know say dem wan first rescue uh, greenfield university students dem fit allow dem kill for carry come those four do you know what it means to this country if mm. if we are to evaluate their lives four youth Four youth now if these guys have graduated by extension now a lineage of four persons now they just wipe out their family support the support to the family they don see them. what they should be to the society the benefit of that those guys those four guys to the yeah, society to their society to their society and, and the society, society they don't they shorten they don't break the code already from there now by the time you look at it what those people would have contributed to the growth and a better nigeria now they shut now they shut down hmm. we always look and say na ah, just one person die wetin be that person contribution wetin e suppose what would yeah wetin e suppose to be to make sure the environment wey e dey e just be like the way you be now god don eh, bring you up in a very special way to make sure you dey impact people life not mm, because of money no not be money okay eh, make we first drop that one <laughs> you dey impact people life in a way that you dey make person quick see the value for yourself even though a lot of lapses dey you dey quick pick the good wey dey inside you come build am up to make the person get uh, see wetin you be no dey look at that negative as you fit do and that thing dey create value and because of that you dey see attention now driven toward that angle and the person dey withdraw mm-hmm. so it's a special thing that god give you now if they dey eliminate all the youth in this world like that which means people like you for no dey available to help people wey dey lacking in these areas na wetin i dey try so to a great extent just imagine count the number of persons wey don benefit from those kind of mentorship and today wetin dem dey turn out to be okay na so e be for the next and the next and the next and then by the time you put all of these people together you to say dem wipe dem out even the president for no fit grow to be a president today Hmm. na so hmm. e just be May we the aid when you dey speak as e like today if for no grow to say dem eliminate am at a youth age if for no be aid today the man wey be the city governor wey dey perpetrate or dey encourage people to go do wetin if for no fit sit down yes So sitting governor hand dey insecurity now if if they they dey eliminate youth so as e be youth that time they don eliminate am if no fit grow to be from the dead body to come become the city governor of the state you dey support akeda aishabab or whatever today and you are a minister you for no fit if they dey eliminate people like that. Mm. so wetin i dey try let us understand be say the youth the strength of a community of a society of a local government a state and the country and then a continent The moment we dey attack am we we no just know we dey shorten the lifespan of that society and then two we dey try to let external hands get more involved why because in most cases the you know any house when na just old man and old woman na im dey stay ah. the tendency say dem go quick dey get unwanted visitors dey hmm. but when dem dey notice say ah, huge huge boys dey dat compound they just look away bros no go there those guys catch you for night and eh? your own don bend and so you go dey discover say there is this issue of fear when e dey enter people from the outside even they themselves no know say just their presence alone na dey come e just be like i rent house now i dey stay for house my landlord notice for the past how many years i dey stay for a house nobody find me come any day when quarrel uh, uh, any day when quarrel dey come they go beat me the way they like <laughs> because you no go fit talk say there will be no quarrel there must be a clash one day there must be who who who one day there must be something that will make somebody to get angry one day after us e no get anybody but when they dey see say sometimes maybe no be every day but once a while some people go just come you come introduce dem see my younger brother see my this see my mm. that maybe any day when somebody dey take oh say bros <laughs> if that younger brother wey come here that day if he mm. hear mm. ah that guy abeg abeg abeg we no go wan enter any of e person trouble you you know say you don create one small na so it be for the youth in a society so my plea today na for us to have a value for youth life my plea today na for the government you know we dey sit down dey talk say youth are the leaders of tomorrow and we are wiping them out if come by delete dem finish who come? who go come be the leaders na dis same old people uh, set of people wey don bring us put us for dis stage na dem go come still be the leader okay no oga dem dem dey groom their children to take their over children. you know say now eh, politics now na hereditary na im the thing come dey now. may i just tell you one funny secret about the whole project <laughs> there is no time when man sow seed even the family say they no dey they no dey harvest from the seed after e don germinate. Mm. you no go expect to kill the young the youth of other families and you expect say your pikin go waka street for free for street another person dey come for am too. Mm so because the man wan go kill those ones yeah the man wan go kill those ones He never comot e just be like hmm. if i dey rear goat another person dey rear goat this other one dey rear sheep and because of that i go go carry dog i give am injection say make e dey eat other people goat one day the dog go chop your own goat one day e go come chop my own goat because if e don finish other goat e no see again go face my own Hmm. na so e be o so no matter the youth wey we think say we dey grow we carry all of dem comot for nigeria no wahala o but the goat i mean the dog wen e dey chop all the youth for street go still face the same pipo oh. one day be one day okay my people na dey listen to the state of the nation on inform me radio dis morning and we just dey talk about the the youths okay i talk about my experience for the waka wey i waka come talk about youths wey i see wey dey do farming you know come dey encourage and come carry us enter wetin dey happen wey dey dey delete our youths uh, whether na knowingly or unknowingly uh, eh, dey dey reduce na that na another way of uh, population reduction <laughs> i read oh i no send am to you i I jam say one french man say dem catch am wey dey supply boko haram Okay. say say dey arrest am i forget to send am to you anyway <laughs> so i just think am now say dat na anoda way of population reduction yes hmm. now eh, wetin be the hmm. role why french suddenly get interest for nigeria check out France, Sweden, all the French speaking countries in the in the Europe zone or whatever, Asia or wherever, just check them. Mm. You'll discover say they constantly they receive the the Im, uh, immigrants of blacks around them, and a very large population of these people now from Nigeria. And so they constantly they I make them when you see there is a project when they run now that they call them um, keep africa in africa by german government okay now because they don't feel say a lot of people are gradually getting involved with this matter of the blacks Now they come here they disturb us even though racial discrimination Would they try to they pretend say no They in uh, existence uh, which is racism or mm. something mm. Uh, and even if for our village itself would they do Would they do family discrimination uh, na uh, yeah, nah, so so <laughs> so uh, racism dey not be waiting we go really fit eradicate like that Now, just on the surface na the thing go then let's come to the way you dey see them now all the foreign nations they feel say blacks are constantly dominating hmm. in all fields in academics they know say they dey allow you come go school because you they invest in their economy yeah after you are bringing, money you they pay hmm. but after the thing they will they will wish that you would have left back to your country beautiful if you ask which would have been the best mm-hmm. because na technological transfer is supposed be but because the people wey dey here no dey value their own we believe much in expatriates no no not talk so no most of the leadership eh, eh, here dey eh. okay yeah no you dey no no no we value more i value us more than anything i no dey discriminate i no be racist yeah yeah. i understand the the the the the leadership the political leadership and the political class dey believe so much on expatriates <laughs> and because of that no matter which kind study you study outside dem hmm, feel say dem no fit engage you go bring somebody when you go dey work under or something so because of that these people dey look and say the population is gradually becoming too much all over and so wetin we go fit do at different level play a role <laughs> so if you go that side if you waka go their side Uh, uh, chances of being uh, deleted dey there so they can't even come na be one angle thing wey i dey tell you say even their even the people when dey think say they dey hide their children there no too dey safe ah. it's another angle hmm, and then now the ekukuma wan delete from the root so that of the make dem get space for here then what you need do na to quickly dey support those wey dey involve in direct confrontation eh. of population that one na one and then two we come discover say africa is always a cash cow in the project of we dey make more money from africa if we remove the wealth of africa away from the world. if we if we withhold if we withhold if we the people withhold am make we use am take yeah take care of ourselves here. Yeah. Uh, the, the, uh, whole world, eh, the whole world will submit the whole world will submit mm. to africa and because of that most of the money when they even they borrow us na our money our money now when you check out the billions of dollars when nigerians don't go take from outside the country of recent you discover say na the looted funds when nobody know their account sometimes you even discover say the man don't go the check booklet sef no even nigeria so both the accommodations and whatever they just did there mm. and so somebody will come and claim it again and then the government confiscate that money and borrow it again back into our economy, our economy. from what was taken away from here mm. so the wisdom wey we think say when some of these leaders think say dem get the thing dey rub off on our own economy na it bring us to this level of devaluing the naira for for another in fact that one na problem of his own. again yes four hundred and eleven naira <laughs> official rating from <laughs> three hundred and eighty-five naira before come go four hundred and eleven so all these things they constantly dey tell you give you conditions for borrowing and all of that. Hmm. na na one of the conditions yes. be that so okay. that their own currency. oga oga dem i know. so but how many of our people know. It, and if our people know wetin we go do. Mm-hmm. Yeah, yeah, yeah here <laughs> dey so when you dey look all of these things you constantly dey see say people dey always get hand put for nigeria problem and by extension na africa dey attack mm. with that now look at it forty percent of the high scrape uh, high scraper buildings in dubai are owned by nigerians politicians and hierarchy force men now if they had built those things in Nigeria, they would have either used it to develop Oshobo, they would have used it to develop Edo, they would have used it to develop Kwara, they would have used it to develop. Just name the place. If a rector in Edo State or a rector in Nigeria went and built a university in Dubai, what where did he forget the money? Was he ever a staff of any company in Dubai? No. He worked for here, retired, and went to build a university in Dubai and then people are now sending their children from here to that school. to, to dubai to go on school. to go on school and then they pay tax to them. Hmm. to the dubai government is doing everything to make sure. enriching them more enriching them more Why the place wey for carry the money. the money for thief the money. wey for thief the money dey the way e dey. now people go come come go begin to patronize her a lot of issues just there, but when you look at foreigners go constantly they get hand pulled because we they provide the opportunity for them to whether you bring in disease today whether they bring in vaccination tomorrow whether they bring in ammunition so mm. somebody is always benefiting from nigeria's wolves mm. Mm. so for catching a frenchman is just one among many among many why they no catch who they bring disease abi why they no catch who they make nigeria They constantly they take vaccine when we no need why they no catch the person when they go encourage j and j vaccine now when even the people wey do am according to them, the report show say hmm. after taking the vaccine sef the surge of the coronavirus come large pass di way e be from from phase one hmm. so you go you go understand that we constantly dey provide opportunity for our people to constantly be used as experiment or just to constantly reduce the population we dey talk say nigeria you see i look at the uh, uh, the statistics wey dem dey give come nigeria i say dvd agency dey lie a lot if you say dem dey lie make you go do your own <laughs> no ma you know i dey read yesterday say oh to say i know i for copy am keep say just within this uh, within one month or was it one week or so okay one week One one one hundred hundred hundred and and seven, and seven persons had been killed and uh, 48 adopted in one week and they are all youth. one one week yes i think i got it one week a report of sunday shows say for that last week 107 were killed by bandits and 48 kidnapped now what now happened last night this morning they never had and join the last because yesterday calculation now uh, uh the the upper sunday stroke saturday na im be the calculation when they give the report hmm. now when we dey look this matter somebody is benefiting and those who are shielding them keep shielding them and then another thing you discover say even the leadership dey make provision for more opportunity of this thing to take place mm. Mm. because we dey remove attention from the major and then we are majoring on the minor <laughs> Hmm. Yes. with the major and the minor, and then with the remove attention from the major. Are we saying now that say Nigerian military when one of for the whole world they respect say they know how to do tactical attack on the soil or on the land no longer know how to enter our own forest where they give birth to them. e mean say those uh, nigerian army where they train for that Not they again no forget say na so so delete dem dey delete dem say the people wey dem dey fight dey delete dem -huh. so e dey e- paper yesterday the eh, Vanguard. So uh, eh, I continue. Uh, just eh, quickly add and join. Okay. It was a Vanguard and Punch last night. I they read and say they say Nigeria army is they e mom that is he shot him out over Air Force aircraft shutting down Nigeria army crew when they go to attack say till now nigerian army no gree talk over the matter as air force aircraft kill nigeria soldiers by diasef okay i no I no see that. yes the day i the day one of the papers uh, as at hmm. last night the day. you know i dey notice one thing say if you read anything between the hour of two three and whatever hmm. by four o'clock e go vanish comot for e no go dey that's why the, all those kind of things so you go quickly dey send am to that okay uh, to that place send uh, eh. things, so our archives. because <laughs> because i dey notice na so dey know say dey deliberately kill nigerian armies and na one particular section of the country those people wey dey kill come from but as i dey speak to you nigerian army dey dey shut up their mouth air force no gree talk but reports don come out and tomorrow we dey take shoot at why because those ones wey ready to go do the shooting aside on the real bandits dem delete dem meanwhile nigeria the so called nigeria army quote now dey mm. north i mean southeast dey move from house to house dey do clearing of ipob members wey no carry gun face anybody na dem dey come declare as terrorists we come dey use the language bandits we no gree do the needful to call them the actual name and then act in the, the real sense. Mm. I said with the major and the minor, and my, I then with the ignore the major. Yes, and Ogadomo from time to time, I go talk say the action and inaction, inaction. the words or lack of words of presidency or president go make us believe say believe say. Uh-huh, uh-huh okay na so it is just me. na so it be okay o oh, back to our youth our brother our young. Um, <laughs> a very a very young governor. a very young governor. oh my god. the people's governor wey people dey beg say make e go for presidency. Mm -hmm. Eh, na story now we wan talk now not be story i just wan eh, just eh, i just shoot am say yahaya bello score six percent in channel tv presidential poll on <laughs> twitter after saying all nigerians asked him to run for presidency hey oga demo who do dis kind thing i believe say say um, Say they hijack the results this cannot be the actual result. the actual nigerian no, representation. no this is this is not ah, nigerian uh, representation. ma first of all uh, the matter. ọ̀gádé ọmọ mi this thing shock me. you know sir say uh, you know sir the same thing dey shock you, me but this one but this one now shock me o oh, because this na the youth wey the wey all nigerians ask make e run for presidency come on ah, ah, ah, What's in the sup. first of all people don dey quarrel now say why why uh, the the uh, china go remove the the result from the their twitter handle. Oh, okay so no, don they don somebody don screenshot am so make we okay. <laughs> <laughs> so somebody don screenshot am so as we talk am like this now make we just quickly save am i don save am for reference purpose. yes then let's come back to the reality you see i i dey look the game wey Nigerian politicians dey play eh why e be say dem no change status. I, I, I don't know. 20 uh, Edo State did the election last year. When they dey come back from abuja for airport they go announce say na women buy the ticket <laughs> give am say make him go take run They beg am say make him make sure say e finish him mandate or e finish the project when e start mm-hmm. The other governors all over the country constantly dey use the same language of they ask me to continue <laughs> they were begging me to continue yahaya bello came out and said Nigerians. the elites in nigeria the youth in nigeria and the south the western women mm. for nigeria say make aim must run for 2020 uh, Three uh, 23 presidential election oh. and at the end the congo score 6 percent first of all i i want to agree say maybe those who went support am say make it e go run they no they are not on twitter <laughs> they no they no they no get twitter handle so okay, they no fit do okay. they no fit do part of they they were not a part of the election that one i wan i wan help am but if you ask for the general opinion of the country if you know what the first tenure of yahaya bello was nobody on earth go sit down dey talk that man say he wan be, he wan be appoint am as the as a councillor after his tenure. Mm because a city governor when they owe salary for thirty-eight months how many months you first get for a whole year for the whole ten when you come the owe am for thirty which which implies for almost a period of three years for three years this person no pay salary hmm. na the government when we know say e get to a point where permanent secretaries and directors of ministry dey commit suicide with notes on their table say see why i die mm. dis na di same state when the life of the people really did not matter but e was more in abuja trying to print more banners for the presidential election of 2019 because he wanted to make sure he go return back to office he was pleasing the powers that be mm. even when the chairman of the committee i mean the chairman of the political party talk say ah you too do your people we no fit repeat you again say e go cause us wahala the powers that be then tell the man say you must let him continue my people if we go back to the now that same person we dey talk say they say make make e run yeah people don dey decamp go meet am anyway e don dey get political alliance mm. and uh, he do am according to his own thing say e the turn of the middle bed to produce a president mm-hmm. they never look at am They no look the man from kwara They no look the man from uh, nasarawa and uh, niger They come say na him no but you will understand that it is all for a game <laughs> and e no really mean e know say that alone was a representation of just a few who were able to listen and they tell am say young man you are not the type that is qualified for that seat you know when the southern governors head the meeting he he talk something He said the only restructuring that needed to be done is to allow you to become president. And that is why they have appointed him to go and represent the people. <laughs> but unfortunately, uh, he wasn't speaking the mind of the youth at all. Of the youth. No, no, no, no. Because me, I'm a youth. I need to be youth. Uh-huh. and I know that when we go for opinion sampling in the in the in the country, yeah, and in, in, the streets, in the streets, and the youth need to speak. They're not going to mention a name at all among the people when they even want to make it make the contest the name no dey among the group at all but but you know say if paraventure say eh, the powers that be in quote okay don choose to support am Man, let me just tell eh, <laughs> you before you finish come choose to support why you why you no make i feel? come choose to support i know where the matter dey go already <laughs> the powers that be already afraid that the the ruling party may lose election in the next coming election they already send the signal is any nigeria willing to continue with this present killing. not just the, only the killing. no i wan i wan name them. okay. any nigeria dey among the people wey sit down dey talk say they want to encourage apc to continue with the government of succession when e go continue with this present lifestyle or hardship of uh, economy and whatever nobody wants it that is why if e go surprise the ruling party to discover that the time go come when na it's very very likely say who dem no recognize go take presidency mm. so let alone to feature any man without a structure mm. Mm. <coughs> no now i want make we realize something here you know first of all politics is a game of is a game of number mm-hmm. and then two anyway maybe we dey we don't really dey work on the matter of having a political wetin we dey call political mirror uh, by the time we really program that i mean we start that program many of us will know why political permutation they always take place. okay you see anyone when know wetin they go on you need a better representation to be able to buy the conscience of the people back. If we were to leave a free and fair election, will Yahaya Bello return back to Kogi State seat? Not be wetin lead to the burning of that PDP woman in, that, in the house that day because of this matter. Mm. Hmm. I, I mean, wey dey think say even for inside kogi state eh, pipo don forget say na because this man at all cost needed to return back to seed na dey take burn that woman and her house is it that people are forgetting or the one thing that we have people have forgotten ma? a lot of scripts are still on the street it's not that you see the mistake the political group is always making is that they don't let people speak out their mind and so because of that those things always play on the ground and by the time it dey surface it comes out as a very giant snake that you cannot cut the head hmm oga so this na this na one youth wey <laughs> yes you see i agree that we needed youths in governance but please youth when e hand already dey soil should never be the one to be chosen to represent the youths so still on that for your mind the way wey things be now and the kind things wey you dey see dey play out for eh, the political arena now yes you think say we get the kind youth wey go fit represent first of all think am well think am well before you speak oh. my idea about being a youth who is willing to represent must not be on a desperate ground okay number one now the characteristics to choose a youth number one oh yeah you know so you sabi number one <laughs> any youth when he, in political desperation don too high he has a purpose somebody is pushing him from somewhere mm-hmm. and so he's power only yeah absolutely power corrupts, absolutely. absolutely and because of that he go go run somebody agenda if you see him having enough to always dole out na somebody dey float the bill and that person is the one that is actually the president or running for the presidential seat not the guy. not the guy the person just be figurehead. na figurehead that one na one two the same set of politicians wey you dey try to remove if na from their their lineage for pick youth you have gotten it wrong again. Mm. from either lineage or by connection. by connection so, so a present day political class or civil society organization people thinking who are actually fighting to see a better Nigeria. Mm. A business young man who is struggling to make his own business stand mm. is the type of person I think Nigeria should look for. Who is, who is who is successful successful in business business genuine. Oh. genuinely no no uh-huh. who is somebody because despite say nigeria rough we still get people who are genuine in their uh-huh. businesses uh-huh. because no. we, need, we need to talk that way yes because we get so many millionaires and billionaires wey e be say yeah. the way wey dey take get their money na through connection through yes the politicians. most of the names we are hearing they are all if we pull political money out of their hands they are not rich. okay so but let's come to the way the thing be because the political class constantly feel say na money when you get to election day you can do it mm. just dash dem money and the polling unit dey get to me you can disappoint them but what i look at is either choosing a woman or a man who for whatever reason he has done his own part in his own angle and he has the this this spirit of trying to make sure the people first mm. by the time we get to that point we can choose a leader from there But Petit Funa from this same political class when the best man never wins primaries. The same thing is going to be, and it's going to be a repetition of the same story all through the days of the country. So, for the youth, I, I remember during hashtag NSAS, you know what some of our youth who were House of Assembly members were saying. Mm-hmm. One of them even got up one morning and he was saying, Can you imagine these boys? <laughs> you when everybody dey buy cassette that day to encourage you <laughs> you are not calling people who are even older than you these boys because of what you are now in a in a state house mm, of assembly you don't belong you don't belong you are speaking to to please some group of persons that kind of a youth you are bringing him to come and represent who you should know whose mind he will be speaking mm. so my, mm. my my plea now all the indigenous people of nigeria when no say that they go through pains do you want a better country don't think of money but think of the right person and it could be from the minority Abby, it could be from the minority it could be that the person when everybody they look not be him let them finish all their campaign but at the polling unit choose that guy that is very low down there i tell you there are people even as nigeria still be so we still get people when dey credible let's be very sincere mm. we still there's, get there's people always, even as the good boat yes there's always a remnant there is always a remnant and there are still people till today they are not soiled if god come today let me say no see anybody pick from nigeria or oh, despite say the stories when they go on mm. I, I, hmm. I, let's just be very sincere oh. but uh, my take on the matter be say we have a very large number of these people on that side of the story when their matter no clear. Mm. The best thing is let us look at the other side where no eye is looking, and we will get it right. The man who will be able to step on toes to get the right thing done. If I am to construct a road and the road is matching my father's house, my father's building relocates for the road. if it is my cousin that is misbehaving and he is the one that is going to be the problem my cousin should be removed those kind of people we still have them so we, we still encourage those kind of set, that set of persons to take over power and people work with them and then putting the round peg in the round hole and square hole. pegs in the square, square hole we will get the country back again on course okay so our our advice to to anybody wey get dat political you know so i tell you say e get one young man wey i dey discuss with sometime. dey talk about politics him come talk say he say dia youth is a youth o oh. is less than is about thirty or so or less than thirty He say wetin him dey look now He say dia mates if they take over politics eh, he say they go worse pass the ones wey dey now yeah because they were already tools. Mm, that was what he said now wetin you talk about i say ah say why you talk am ah? e say him dey see the ones wey don make say wey him know say dem make money the wrong way dem dey talk say dem wan go into politics and e say him know dem say if dem enter say dem no go do any good thing say dem just go there to go collect say dem go even worse pass the present ones a youth was saying that check out Sir, I, no wan make this i was looking at him like this. state state governors and deputies where we they see today are they not all youth. okay i didn't know what to say to him after i after i don talk all those kind things. it's the truth you know so now i take come yeah. back i come come back come tell you say see wetin yes. dey happen okay so for the people wey dey lis ten to us now for our youths wey dey lis ten to us maybe wey get the the ability and the cap the capability eh, to take and they get the passion for the indigenous Nigerians. Yeah. Because we have to put that. Yeah, now, we na, need na, to, na, that angle go over for the look at the indigenous the people. Indigenous, you get the uh, indigenous Nigerians, Nigerians at, at heart. heart. To make sure say the this uh, geographical place where God give us what we call our country say so you won't put your own uh, print to make sure say the thing good yeah and the truth be say it it has to we we need to get a plan because one person no go fit carry out no that, no that's why we dey talk about good governance carrying the people around having a plan that we all want then if this one comot then if, e, even even as this government dey comot the next person wey dey come must follow continue through continue the project the the the ideology to Everything. make the thing go where e should be na im dey make pipo dey focus and na our own project hmm. You no dey run the agenda e no dey run the agenda so talk to our people before we so to to to leave to leave the studio with a message my people, the indigenous people of nigeria can get it but na long term planning project e get one platform i refuse to contribute after i don choose me as state coordinator i I, I can't tell myself, say, I know, put him out again. I gave advice off record. The following day, alteration came, and I told myself right from that day, my and the spelling of any of my words will not come into this platform because even the youths as at that platform mm-hmm. they no ready mm-hmm. but one of them called me from another state now i tell am say you know the kind person when i be i say you know me the first day when me and you meet since that day i make you dey respect me i say i know because of any human be changer wetin i dey try talk which means we can get something prepared with over time you get the whole country mm. for it and then that your idea go come out it may not be you but somebody you have breeded yes wetin i dey try let us understand be say make the indigenous people come out as one as one and then push a project until we are able to get it and by the time we get it we have gotten the country to start on a very good footing mm. so that those who labour for the independence of nigeria even though they too have their own ulterior motive yeah. they can make the, their ulterior motive to be a good motive for the country for all of us, all of us. Mm. because they got the independence for the indigenous people of nigeria, of nigeria. and so, therefore so, so, to, so say, to say mm-hmm. they got the independence for the indigenous people of nigeria and so what we need now is for us to be able to establish a better independence mm. Mm. So right now, the hostage Nigeria is facing is not what we can continue with. But my, what's my be- my beg now? They say the indigenous people of Nigeria should have an agenda to run with. Come out as one. Live as one, not by taking lives, not by revenge, not by oh, attack, but small. gradually work on a project that will eventually become a, a, with a bigger picture of getting the country back from the hostage keepers and by the time we get it people will be interested in coming to stay in the country instead of us traveling out traveling. of here to go and stay somewhere mm. else hmm. i want to see a nigeria where sometime to come the queen of england comes here for medical trip uh, which queen of england <laughs> okay the one wey the one wey waka comot because all of our all of eh. our president no dey go there now he go he go need to come. you know arsenal na rice wan come come nigeria. no even if no be he come eh. the next queen go come. na eh, queen the time say na queen na wan take over. even if na king you go must come o oh. <laughs> na people i dey beg. you know wetin dey you know wetin dey carry dem come na na. no uh, oh yeah, this time around na for us we no go give anybody <laughs> again if the indigenous people of nigeria get nigeria back our oil will be for nigeria become become our own become our own okay and the because that amalgamation of 1914 would have been so outdated that because nobody dey cast old news it would have been an old news <laughs> a stale one my people remember you can get Nigeria back. But start a project that will be able to last the test of time. Thank you very much. My name is Adi Omakao. I dey salute una. <laughs> all right my people na dey lis ten to state of the nation since on inform me radio this uh, morning and una don hear wetin we talk our advice to our youth today be say make we dey focused make we dey do wetin we dey do make sure say our hands no dey soil because over time we don notice say even those wey wey get good plans if dem get stain if dem get stain na im dem dey use no be it can be na im dem dey always use against dem e come be like say dem go come dey hold their brokers for there say hey you must do this but if you if you let go if you another thing is if you come out to say okay i was like this i did something like this and if there's a repercussion you are ready to take it you go see say the people go support you because you you dey yes you you you dey open you you dey open so and then they come know say over the years so you come dey build good good things join ah even god sef dey forgive sin na ah, if if you ask so na only when you go back say you wan go na <laughs> oh go come eh, eh, eh, na that one na bad pass sha ah but na there we just dey right now make all of us get the right mindset make we love our country country of our birth wey this geographical place wey we dey call nigeria so god know why e bring us through this place and god get di potential He put di potential the ability for us to make am right but na the real power for us to add our own because na e be like a eh, puzzle Will come They join our puzzles together i when i they communicate with people when i they see people How just they see okay this now the link this now okay this now why why god They make me make i come in contact with people like this so make me all of us look out for such things so that we go use and take make our society a better place but of course we have to start from the home oh no sorry we need to start with ourselves changing our mindset then our homes our uh, immediate communities then before you know the uh, country at large even you come pass you come go over the world because right now the world is a global village uh, stay stay blessed make you keep positive dey think good thoughts dey do good things chop plenty fruits build your immunities no more na no worry more na no worry about uh, koro or no koro many many things don dey kill us come since so <laughs> so just enjoy yourself take good care of yourself quite alright build your immune system uh, like this morning i wan chop plenty mango so alright so till next time we go come again my name na olayemi i salute una.